Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitiin aalsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam mooltan jimaata sadaasa kudha shan bara kuma lamaaf kudha sagal akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo sadaasa shan bara kuma lamaaf kudha lama keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Yuunivarsiitiin Itiyoophiyaa rakkoo keessa jirtu tanaa keessa ba'uu baannaan yookaan ammoo qabbaneeffachuu baannaan mootummaa yuunivarsiitii iyyuu cufuu danda'a jedha muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gamkaaniin ammoo Ameerikaatti. bulchoota ameerikaa naqaashii itti hammataniitiin pirezidaantii tiraamp waan ittiin himatan irratti naqaashii dhiyeeffachuu jiran babaloo xoolaan soraa laakee daa'imtu biyya santiin.
uummata oromoof amaaraa walitti buusuudhaaf sochiiwwan geggeeffaman wal wajjiin taanee ittisuudhaaf mari'annee jirra jechuudhaan paartiileen siyaasaa dubbatanii jiru barsiisota dhaabilee barnootaa olaanoorraas akkasuma yaada karaa furmaanni itti argamuu danda'u irratti fudhatamee jira kanas gara boodaa dhiyeessina maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duuf gara soraatti deebina.
pirezidaantii ameerikaa doonaald tiraamp hardhallee naqaashii itti yaammatanii koree kongireesii ameerikaatti himachuu jiran namni naqaashii itti ta'e kun ka mootummaan isaa duri yuukireenitti ambaasaaddar ameerikaa tolcheetiin filat maarii yuvaanovichiiti har'a koree mana marii ameerikaatti himachuu jirti yuvaanovichi adoolessa bara 2016 haga bara 2019 ambaasaaddar ameerikaa taate hojjechaa baate akkasii fi miilootii deemokiraatii jedhanitti gorsaa pirezidaantii tiraamp ruudii juuliyaaniitii fi miilootii isaatti isiitti duulee akka hujii irra buusan tolchi yuukireenitti itti gaafatamaan himaammata. alaa yuunaayitid isteet ambaasaaddar joorj kentilleen yoo kalee koongireesii ameerikaatti himate akkana jedhanii yuvaanovichi duuluu jiranii jedhe.
Over the course of 2018 and 2019, I became increasingly aware of Bara 2018 fi 2019 akka Juuliyaanii fi miilootii isaa namni akka Leevi Paarnaa fi Igoor Imaanfaati ambaasaaddar Ivanovichi hojii irra buusuuf itti duula turan keessumaa hojjettoota imbaasii Kiiv keessa jiranillee hojii akkana hojjechaa turanii jedha. Pirezidaantiin Ameerikaa kunin pirezidaantii Ameerikaa sadeessu kaawwaan hojii irra buusuufa danda'a jedhaniin himachuutti jiran. Gamkaaniin abukaatuu pirezidaantii Ameerikaa Ruudii Jooliyaanii himatanii qorachuutti jiran abbaan alangaa addaa akka itti jiru kanatti oduu tana buluumbergitti baasee namni kunin hojii haajaalaa Ameerikaa bakka dumbinu hojii haajaalaa keessa seenee fi maallaqa qabullee hin dhoksatee jedhanii himachuu jiran. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasaa jirtan. Yuunivarsiitiin Itiyoophiyaa rakkoo asii keessa jirtu qabbaneeffachuu baannaan mootummaan yuunivarsiitii iyyuu cufuu danda'a jedha muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed barattooti dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkoo fidan ka lubbuun namaalle akka torba tolchanillee mootummaan ijjannoo irratti fudhachuu danda'a jedha muummeen ministeeraa kunin. Ministeerri muummeen Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed rakkoo yuunivarsiitiin keessa jirtan irratti furuu fi boordii dhaabbilee barnoota olaanoo pirezidaantoota yuunivarsiitii fi warra naga lafaa eeguuf hooggantoota gargaraatiin wal dubbate. Paartileen Oromootiif Amaaraa torba waliin hojjechuuf walii galan. Paartileen tunin rakkoo yuunivarsiitiin Itiyoophiyaa keessa jirtu sanallee waliin furuu fi walii galani oduun duubatti iddachaan. Akka bulchiinsi akka bulchoota amantii Ortodoksii Itiyoophiyaa jedhanitti harargee ba'aa keessatti manneen amantii Ortodoksii gubataniitiin harargee dhiyaata immoo dubartii tokko ajjeessan. Ittaanaan biiroo nageenya Oromiyaa koloneel Abbabee Garasuulleen warra biyya nagaa dhowwutti tan tolchuu jira jedha. Oduu tana tsiyoon girmaatti hojjete namoonni nutti.
godina harargee bahaa keessatti waldaa kiristaanaa lama gubachuu isaanii kaleessa raadiyoo sagalee ameerikaatti ka dubbatan waldaa kiristaanaa ortodoksii itiyoophiyaatti barreessaa damee lallaba amantii harargee bahaa ka ta'an liqa ruhiyaan fessaatsiyoon abbabee waa'ee badii dhaqqabe jedhanii akkanatti ibsan.
ምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት በትናንትናው ዕለት ገንዲድ ማርያም በኩርፋ ጨሌ ወረዳ buufata harargee bahaatti guyyaa kaleessaa aanaa kurfaa callee keessa kan jiru waldaan maariyaamii galdiidii waldaan eega ijaaramte waggaa dhibba tokkoof soddomii tokko taate namoonni gurmuudhaan dhufanii gubanii jiru kana malees manneen kiristaanotaa torba ta'an gubamanii jiru manni lubootaa tajaajiltoota waldichaa lama gubatee jira akkasumas kan madda galii waldichaa ta'e obciin daakuu dhagaan tumame hojii dhaabee jira jedhanii dubbatan kana malees magaalaa qarsaatti kanneen argaman amantoota irratti reebichi raawwatamuu manneen jireenyaa gubamuu wataritti reebichi dhagaan geggeessamuuf manneen daldalaa gubamuu isaanii akkasumas immoo qabeenyaan saamamuu dubbatanii jiran godinaa Arargee lixaatti magaalaa masalaaf gandeen baadiyyaatti manneen gubachuu isaanii waajjira paatriyaarkii waldaa kiristaanaa ortodoksii Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan qajeelcha lallabaa wangeelaaf qulqullootaa qees Salamoon Tolchaa VOA'f ibsanii jiru. Barsiistuun reefuu deessee ciistu tokkollee ajjeesamtee jirti jedhaniiti kan isaan dubbatan. Okkara kana ilaalchisuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafataman ittaanaa itti gaafataman biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa koloneel Abbabee Garasu uummatoota gidduutti amantii tokkoof amantii kaan walitti buusuudhaaf kanneen ta'e jedhanii hojii kan hojjetan ni jiru jechuudhaan dubbatan.
በዚህ ዘመን መደማመጥ ያስፈልጋል ማስተዋል ያስፈልጋል Bara kana wal dhaggeeffachuu barbaachisaa hubachuu barbaachisaa kanaaf biyya kana keessatti maal akka hojjetamaa jiru gama Oromootiinis gama Amaaraatiinis gama waldaa amantii kiristaana Ortodooksiitiinis karaa hordoftoota amantii Islaamaatiinis waan godhamaa jiru hubatanii ilaaluu barbaachisa. Eenyu karaa eenyuutiin goree ajandaa siyaasaa isaa fiixaan baafachuu akka fedhu dhaabannee hubachuun ilaaluun nurra jiraa jiraniiti kan isaan dubbatan isa dura biyya oolchuudhaaf jabaatanii akka hojjetaa jiran kan dubbatan koloneel abbabee garasu bulchiisa naannoo keenyaa keessatti ajandaa ofii deemsifachuudhaaf jecha eenyullee uummata hiyyeessa kana keessa galee barattoota keessa galee maallaqaan bitee hojii hojjetu kana dhaabsisuudhaaf ciminaan hojjenna jechuudhaan akeekkachiisanii jiru gama biraatiin hoogganoonni amantii kiristaanaaf islaamaa mootummaan kanneen uummata walitti buusuudhaan ajandaa isaanii raawwachuu fedhan akka adda baasee seeratti dhiyeessu gaafatanii jiru.
Oduu namaaf qabatattanu.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. uummata oromoof amaaraa walitti buusuuf sochiiwwan geggeeffaman wal wajjiin ta'anii ittisuudhaaf kanneen naannolee kana keessa socho'an paartiileen siyaasaa torba waliigalteerra ga'uu isaanii beeksisanii jiru paartiileen kun yuunivarsiitiileef naannolee adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanillee mala gamtaadhaan furmaata itti kennuu danda'an irratti mari'atanii jiru paartii kanarratti hirmaatan keessa. kafaa'uudhaaf durataa akka ta'an piroofeesar Mararaa Guddinaa Tujubeen dubbistee jirti. Paartileen marii kana irratti hirmaatan eenyu eenyufa akka ta'an ibsuudhaan jalqabu.
Egaa karaa warra Amaaraa warri mootummaa keessa jiru akka mootummaatti adeemaa jechuudha. Achi immoo Abiing kan jedhanii fi Amaaraa Raayii paartii kan jedhanii lama keessa jiru paartii gadiidha jechuudha. Karaa argee karaa keenya immoo Abaoo fi Kaafa'oo ka paartii jeneraal kamaan galchuu isaanis ammoo ofiin jedhuu obbo Galaa Saaffaa kan keessa jiranii paartiilee afurtu qooda fudhate karaa Oromoo karaa isaanii saduma afuridha. Kana hundatu wal ga'ee jechuudha.
Kaafaa'uuf abaa'oo dabalee egaa akkasina manatti himtanitti paartilee Oromoo kanneen biroos dabalatee paartileen kun maalirratti hojjechuuf walii galanii qabiyyeen waliigaltee keessanii maali?
Wanti guddaan hunda caalaa nagaa buusuudha. Saba kana lamaan gidduutti amma danda'anitti nagaa buusuudha. Hatattamaan kan irratti hojjechaa jiru dubbii barattoota yuunivarsiitiitti baay'eetti walitti bu'anidha. Kun saba keenya keessatti galaa jira. Waan nagaa gubbaatti hatattamaan hojjechuu yaalla. Gara biraatti garuu rakkoo siyaasa biyya kanaas wajjin hiikuudhaafi sagantaa qabannee yeroo gabaabaatti maaltu ta'a yeroo dheeraatti maal gochuun nurra jira kanaaf maal gumaachuun nurra jira jijjiiramni kun biyya kanaa hunda saba warra gurguddaa kanas akkamitti fudhatee gara fuulduraatti deemuu danda'a hundi keenya maal gumaachuu dandeenya warri mootummaa keessa jirus warri mormituu keessa jirus kan jedhudha kan irratti dubbannee jechuu Yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti ijoolleen yeroo ammaa dhiphina guddaa keessa jirra jechuudhaan kan isaan iyyataa jiranii erga waliigaltee kanarra geessanii booddee hagam hatattamaan hookarri yuunivarsiitiiwwan keessa jiru akka inni dhaabatuu fi hagam hojjenna jettanii itti deemaa jirtu ariifachiisa waan ta'eef.
Kaleessas biyyaanni kun darbeera karaa miidiyaa irraas bal'inaanii bakka bu'oonni warra Amaaraas bakka bu'oonni warra Oromoos ergaa dabarsinee irraa waamicha beeka. Mootummaas akka mootummaatti tasgabbeessuu keessatti olaantummaa seeraa eegsisuudhaanii humni isaan bobbaasanis immoo gara tokko duwwaa otoo hin taane gara lachuu ilaalee tasgabbeessuudhaa fi akka ciccuu karaa mootummaa sadiin hojjetamaa irra jiru bittinnee irraa amma kaleessa warra abbaa qabeenyaa fi walitti qabamanii waan kana fakkaatu ergaa dabarsaa turanii kana gubbaatti hin hojjenne jechaa turanii jaarsoliis warra amantaas qabatanii nuti egaa karaa keenya waamicha gochaa jirra miseensa keenyas karaa caasaa keenyaa gadi gabaama dandeenye daddabarsuu yaalla mootummaan caasaa qabuuni kana gubbaatti nageenya eeguudhaanis haa ta'u warra yakka hojjetes mana murtiitti dhiyeessuunis haa ta'u seeratti dhiyeessuus haa ta'u waan isaan eegamu hojii manaasaa mootummaan isa hojjechuu fedha jira. nuti egaa amma dandeenye qeeroo keenya qarree keenyatti barattoota keenyatti saba keenyatti isaanis nutis waamicha dabarsaa jirra calqabne irraa karaa caasaa keenyas kanuma gadi buufna amma dandeenya gaa nutis irratti hojjenna miidiyaanis amma dandeenye waa gargaaru miidiyaa baay'eetu ture irra walitti bu'uun kun sabaaf sablammoota isaa ta'u dargaggoo isaa ta'u barattoota isaa ta'u bu'aa guddaan fidu qabsoo saba keenyaa laga ceesisuu hin danda'u qabsoo saba keenyaa kan laga ce'u koo kutannoodhaan of ijaarree tasgabboofnee jaamota Oromoo gaaddisa kana jalatti gargaarree akka sabaatti dubbannee akka sabaatti cichoonee akka sabaatti of ijaarree qabsoo keenya laga jiru kaawoo cichoone malee rakkoo biyya kanaa isin hiikamu sabni keenya isin ergisaan eegamu dubbiin isaa garuu akka Ruwaandaa fa'aa akka biyya tokko tokkoo akka akka Siiriyaa fa'aa akka Iraaq fa'aa akka Maalii fa'aa walumaa akka Yemen fa'aa walumaa mancaasuu ta'a malee siyaasa bu'aa qabu siyaasa sablammoota biyya kanaa nagaas fiduu danda'u sirna dimookiraasii ijaaruu danda'u biyya kanaas haaromsuu danda'u gara fuulduraattis immoo dinagdee guddaa biyya kana karaa sana guddisuu kan danda'u dhufuu hin danda'u yaa kana kallattii qabaannee socho'uun nurra jira aarii dhumaanii walitti dhagaa garbachuu duwwaadhaanii keessaa waan rakkoo keessaa baanu miti isaanis of eeggannoodhaan socho'uu tura jira warrollaa keenyaas abdii ofii duwwaa otoo hin taane abdii biyya kanaas beekuu bira jira nutis amma dandeenyetti abdii saba keenya gaaffii saba keenya olaantummaadhaan innaa gara fuulduraatti deemsifnu walitti bu'uu sabaadhaan laga siyaasni laga ce'u hin jiru siyaasni laga ce'uu kan danda'u waliigalteedhaanii hamma danda'ametti of ijaaruudhaanii kallattii tokkoonis mirga saba keenyaa laga ceessuudhaaf yoo cuttoonedha gara kanatti siyaasni akka deebi'u walitti bu'iinsi dhaabbatee isa jiru kana ergaa dabarsaa jirra caasaa keenyattis gadi dabarsaa jirra sabni oromoos sabni amaaraas sablammoota biyyuma kanaayyuu kana dhaga'anii gara sanatti akka godhanii rakkoo waliigalteedhaanii akka hiikuu yaallu yeroo gabaabaas haa ta'u yeroo guddaas haa ta'u gara hunduu gara sanatti akka deemu waamicha goonaa jechuu kooti.
walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf abbootiin amantii jaarsoliin biyyarra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru garuu hanga har'aayyuun tasgabbaa'in jira paartileen waliigaltee irra ga'an kun kana tasgabbeessuudhaaf kallattii maalii kaa'attan.
amma kaleessa deemamichi ministeeraa jirutti waliigaltee gara fuulduraattis akkamitti deemnaa ammas maal goonaa gubbaatti gaaffii ijoo gurguddaa akkamitti nagaa fidaa finnaa gubbaatti dubbanneerra har'a immoo isaanuma itti fufee miidiyaa biyya kanaatiin bakka bu'aan paartiloota warra amaaraas warra oromoos ibsa bal'aa kennineerraa gara fuulduraatti egaa atattamaan nagaan akka bu'u yuunivarsiitonni keenya gara nagaatti akka deemanii sabni sabaa walitti bu'uun barattoonni keenya barumsa dhiisanii walitti bu'uun barbaachisaa miti mirga saba keenya eegsisuudhaaf jechuun nurra jira sirna dimookiraasii ijaaruudhaaf jechuun nurra jira qabsaa'uun nurra jira kana gubbaatti waliigalteen jira. egaa sagantaa qabannee yeroo gabaabaatti maal hojjennaa yeroo bal'aatti maal hojjennaa seeru sana irratti hojjechuu itti fufnaa jechuu qaba.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate.
Dhaamsi qabu egaa sabni of ijaaree qabsoo fi galmaan gahuudhaa fi socho'uutu irra jira. Innaa akkas godhu garuu saba biraatti walitti bu'uun barattoonni keenyas mana barumsaatti yuunivarsiitii keessatti walitti bu'uun kanama tokkotti barbaachisaa miti. Sabni keenyas, dargaggoon keenyas, qeerroon keenyas, qarreen keenyas sirna dimookiraasii ijaaruudhaa fi qabsoo qabsaa'uu danda'u. Walitti bu'uun karaa amantaas haa ta'u, karaa sanyiis haa ta'u, karaa maalis haa ta'u, bayeessa miti. Qabsoon saba biyya kanas laga geessuudhaa fi sablammoota biyya kanaa laga geessuudhaa fi sirna hunda keenya ta'uu karaa lachuu karaa walakkaatti sirna ijaaruudhaa fi barbaachisaadha. Sabni hundiyyuu waan saba isaati malu oolu fudhachuu ni danda'u, argachuu ni danda'u, sanaa gadis argachuu ni danda'u. Egaa kana waan saba keenya malu argachuu nurra jira. Karaa sabni keenya qabsoo isaa karaa nagaa karaa seeraatti bu'uu danda'utu jira. warri kaaniif waan isaanii malu ala deemuun irra hin jiru waan isaanii malu garuu argachuutu irra jira qulqullinni biyya kanaa hundeeyyi waan akkasaa akkasii gubbaatti walamanuudhaanii sablammoota hundaa tasgabba'anii sablammoon laman kunis tasgabba'anii gara hundaatti qabsoo akka laga jiru akka godhanii irratti hojjennaa gubbaatti ta'anii galleegaa. Kanaaf qarreen keenya, qeerroon keenya, sabni keenya, amantaa hundi warri warri qabu qabsoon hunda hundaatti akka deemu biyya haaraa akka uumnu sirna dimookiraasii hunda keenya walqixxummaan keessummeessuu danda'u uumuudhaaf irratti hojjenna. Karaan nu bukkee dhaabbatanii qabsoo karaa seeraa karaa nagaa akka itti fufnuun saba keenya hundaa fi sabuma biyya kanaa hundaaf iyyuu barattoota keenya yuunivarsiitii eessaa yoo jiranii. gara kanatti bu'aa guddaan kan jiru karaa kanadha gara kanatti akka nu deebi'anii akka nu gargaaranii nuti isaan hin gargaaramne rakkoo siyaasa biyya kanaa hiikuudhaa fi hamma dandeenye tattaafannaa kana keessatti akka qooda fudhatana waamicha godhaaf jechuu koo.
Dooktar Mararaa Guddinaa durataa Koongireesii Federaalawaa Oromoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis sidan galateeffadha.
dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. barsiisonni dhaabilee barnootaa olaanoo keessa jiran raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon amma yuunivarsiitiilee mootummaa keessatti mul'achaa jiran rakkoo walxaxaa siyaasa biyyattii irraa maddee jedhanii jiru. rakkoon kun hundeedha akka furamuuf mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaba jedhu barattoonni kaayyoo isaanii dagachuullee hin qaban jechuudhaan dubbatanii jiru tsaayidaamxootu finfinneerraa gabaase.
tibbana akka oromiyaattis ta'e akka biyyaatti dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessatti jeequmsi uumamee guyyoota muraasa lakkoofsee jira sababa jeequmsa kanaanis lubbuun barattootaa kan darbe kan madaa'anii fi kan miidhaan qaamaa irra ga'e yuunivarsiitiiwwan garaagaraarraa dhagahamaa jira. kanuma bu'uura godhachuudhaan raadiyoon sagalee ameerikaa barsiisota yuunivarsiitii adda addaa dubbisee jira ka'umsi jeequmsa kanaa maalinni fallisaa'oo waan jedhu irratti gargaaran piroofeesaraa tashoomaan yuunivarsiitii ambootti barsiisaa walitti dhufeenya idila addunyaati wanta ka'umsa rakkoo mul'achaa jiruuti jedhan ibsaniiru.
Ka'umsi isaa akka nama tokko itti kan tilmaamu ani walxaxaa haala siyaasa biyyattii keessa ture haga ammaatitti jiru natti fakkaata. Barattoota yuunivarsiitiiwwan jiran kana maan dhiyeeffateetu isaan akka instrumentii tokkootitti akka fayyadaman ta'eet rakkoon tokko yoo uumame achi deebisee isaan yuunivarsiitoota adda addaa maanniffate waan jiruuf rakkoon bakka tokkotti ka'e yuunivarsiitoota biyyattii keessa jiran immoo akka hundumaa faalutitti ta'aa jira waan isaa. Dhiitaadha. Dhiitaan sun immoo yoo xiqquma tuqe akka dho'uudhaaf yaaddameetitti waan fakkaatudha. Siyaasa biyyattiitu walxaxaa waan ta'eef qabata sanaan ka'umsa sanatti fakkaata. Ani akka kiyyaatitti furmaanni siyaasaa moodu'aan argamu ta'e kun gara sanatti hin deemanatti hin fakkaatu.
Piroofeesar Tashoomaan akka jedhanitti rakkoon biraa ka'umsa jeequmsa biyyattii keessatti uumamaa jiru kan biroon biyya kana keessatti hojii dhabdummaan bal'inaan mul'achuudha jedhan.
Siyaasni illee. Tokko kennanii tokko fudhachuudha. Lammiileen biyyattii keessa jiran dargaggoota irra caalansaa dargaggoonni immoo akka hojii dhabdummaan ni jira. Hojii dhabdummaan sun karaa waraanaa jira. Hawwakarri sun immoo maal godhaa? Namoonni faayidaa tokko yookiin abdii hankutatan taane rakkoo mootummaarraa yookiin dhiibba mootummaarraan gahuudhaaf tooftaalee adda addaa fayyadamuun ni jira. Tooftaalee adda addaa fayyadamanii immoo karaa danda'ame isaanii dhiibba mootummaarratti uumuun anuma jirudha. Qabata sanaaf hiddisaa diinagdeen jiraa siyaasni ni jiraa kun hundumtuu walxaxaadha waansa.
Rakkooleen bakka adda addaatti amma uumamaa jiran rakkoo waldanqaa siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jirudha kan jedhan Piroofeesar Tashoomaan furmaanni yeroo gabaabaatti ni dhufa jedhamu baatus mootummaan rakkoolee kanaaf xiyyeeffannoo kennee xiinxaluu qabaa jedhan barsiisaa Malaakuun yuunivarsiitii Wallaggaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. siyaasa mooraa yuunivarsiitiin alaatu du'aa fi miidhaa barattootaaf sababa ta'aa jira jedhan.
Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti uumaa taatee ka'umsa ta'anii walii waan jiran rakkooma siyaasaadha malee rakkoon bulchiinsa yuunivarsiitii yookiin adeemsa yuunivarsiitii keessa jiru. Seenaama kan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti yeroo ilaallu gaaffinni yeroo baay'ee yuunivarsiitii keessatti ka'an siyaasaan ol qabatu. Kanaaf furumaan yuunivarsiitiin fartaayil giraawundiidha siyaasa biyyattiidhaaf keessatti geggeeffamu kana keessatti ta'ee kan inni jiru sababni isaas maaliifi politikaal riivolushiniin yeroo hundumaa kan inni koo yuunivarsiitiirraadha. Daayivarsiitiin bakka jirudha amantiidhaan ilaalcha siyaasaadhaan qomoodhaan namoonni yaada garaa garaa qabu piroofeshinaaliin garaa garaa kan keessa jiru waan ta'eef iizilii spoil godha wanti yuunivarsiitii irratti ta'u fartaayil giraawundi yuunivarsiitii qabu kanatu yuunivarsiitii saaxile malee yuunivarsiitiin ofiisaa rakkoo kanaan qabu.
Barsiisaa Malaakuun waan fala jedhanis ibsaniiru.
Mootummaan dhaabbilee siyaasa garaa garaa jiran isaan sana mariisisees ofiisaas xiyyeeffannootti kennee rakkoon siyaasaa jiru maalinni yuunivarsiitii keessatti gaaffileen ka'aa jiran maalidha isa jiru sana irratti yoo hojjete amma tokko furmaata argata rakkoon siyaasaa sun ba'ee jennaan amma tokko rakkoon naannoo yuunivarsiitii keessa jiru inni kan biraan naashinaal ofiisaa of sirreessaa waan deemu ta'a jechuudha.
Akka yuunivarsiitii Wallaggaatti hawaasni yuunivarsiitii barattoota tasgabbeessuuf yaalus ergaa mooraa alaa barattoota bira ga'uutu gorsaa fi yaada hawaasa yuunivarsiitii barattoonni akka hin fudhanne taasiseera kan jedhan barsiisaa Malaakuun yuunivarsiitiin bakka hayyoonni bulchitoonnii fi ogeeyyiin garaagaraa itti leenji'anii bahan waan ta'eef man'ee hokkoraa akka hin taaneef qaamni dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jiran. Salamoon Tafarraa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Rakkooleen dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mul'atanii dhufaa darba bara mootummoota biyya kanaa keessatti kan mul'atanidha kan jedhan garuu barattoonni borii isaanii fi kaayyoo ittiin manaa bahan dagachuu hin qabanii jiran.
Kun gonkumaa shakkiin qabu inni amma jeequmsi biyya keessatti jeeqamaa jiru qaamaa laafin soosii kan ta'edha. Kaashiin kaffalamee fi izin meeshaan deeggarsu garamaa fi yuunivarsiitii keessatti uumaa kan jiru qaamaa laaf eksternal faktorii malee intarnal faktorii gonkumaa amma yeroo amma kanatti mul'achaa jiru. Kanammoo wal morkii siyaasaa godhamaa jiru kana garanti biraa jiranii karaa
Hunkuramuun siyaasa biyyattii barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka isaan tasgabbaa'anii hin baranne gochaa rakkoof isaan saaxilaa jiraa jechuun barsiisaan kun sabummaa fi amantiidhaan barattoota jaalalaan waliin jiraatan gidduutti summii facaasaa jiras jedhan. Barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo raadiyoo sagaleen Ameerikaa dubbise yaada kennaniin haalli siyaasa biyyattii walxaxaa ta'uusaarraa ka'uudhaan barattoonni yuunivarsiitii bakka hokkorri itti mandheeffatu ta'uu hin qabani. haalli ammatti deemaa jiru furmaata siyaasaa barbaadaa jedhanii jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
ka dhageenyeef ka dubbisnerra torban dabreenaa kormalkaa ogeettii fayyaa waggoota hedduu dura biyya jarmaniirraa gara itiyoophiyaa dhufanii tajaajilaa jiran gama fayyaatiin kiristel aarens dubbisee jira arrammoo afaan oromoo akkamitti akka isaan baraniif waa'ee kitaaba isaanii dubbisa.
Afaan Oromoo sirriitti dubbatta. Waliigaluus dandeessa. Afaan Oromoo haala kamiini kanatti barachuu dandeesse? Naa kaasime waa'ee kana.
Isa jalqabaa koorsii fudhachaan ture. Kan ji'a sadii isa boodee wara gulaalee keessa Finfinnee keessa isa boodee wara dhukkubsatanaa barsiisanii.
Wara dhukkubsattoota isaanumarraa barte.
Isaanumarra mana keenya keessa nama Itoophiyaa keessa jiru kan Ingiliffaa hin danda'anii innis baay'ee gagaare.
Afaan Oromoodhaan dhattee yeroo rakkoo isaanii gaafattu yeroo afaan Oromoodhaan deebistee rakkoo isaanii furmaata kennituuf hammam jijjiiramni jira hammam rakkoon isaanii hubatama.
Rakkina uummata bira ga'u dhugumaan yeroo gaafataa hubannoos gaafataa. Isaan wajjin jiraachuus gaafata.
Yeroo hawaasa tajaajiltu geejjiba uummataatiin deemtee tajaajiltaa jechuudha geera. Waa'ee sanaan akkasina.
Yeroo hundaa waa'ee makiinaa gaafatu amma baaraan yeroo garuu nuyi baajata guddaa hin qabnu akkuma uummata jiraachuu babaanna wanta isaan nyaatanii nuyi nyaanna adda addaa miti. Kunis namatti gammachiisa. Nuyi nama isaanis nama tokko taane.
Waan sii kaasuu barbaadu hojii kee kana keessatti immoo seenaa. Namoota bebbeekamoo barreessuu barbaaddaa jedhan kan dubartootaa irratti xiyyeeffachuudhaaf akkati yaada qabdus dhageera. Mee waa'ee kanaan akkaasi.
Gaafan dhufe dubartoota waa gochuun barbaade hojiin koodisiistuudha waan ta'eef amma reefuu waggaa lama sadii dura yaaraan tokko qaban ture namoonni waa'ee dubartoota biyya kanaa kan hojjetani kan du'anis kamaamamaa jiru kan hojii gaarii hojjetanis baay'ee beekamu miti hin caafamne asii duwwaa miti awurooppaa keessas akkas ture. yoo seenaa kan warra dubartoota barreessine yoo kitaabni barreeffame namoonni dubbisuu danda'u kuni nama jajjabeessa jechuudha kan keenya jechuu danda'u nama akkasii kana goote dubartoota waan baay'ee danda'u inni agarsiisa isaanii wati beetii duwwaa hojjechuu miti wanta isaan wati beetii keessa hojjetu baay'ee gaariidha. Dhuguma ani ergan dhufee baadaa hin dhukkubsane jechuun hin danda'u nyaata isaanii baay'ee baay'eessa garuu isaan caalaa danda'u. Biyya bulchuu danda'u mitiree amma beekna. Kanaafis macaafaa tokkoon barreesse kitaabi sun waan baay'ee of keessaa qaba. Waggaa dhibba tokkoof shantamaa keessa seenaa dubartoota sodomaa keessa qaba.
Mee seenaa dubartoota kam kamii qaba kitaabni kun?
Isa jalqabaa ganamee ture. Ishee gaarbitti taate gara jaamanii dhuftee ishee waggaa dhibbaaf saddeetamaa duraa dhalatte ergasii asxaqannoo fa'aa Liidiyaa Dimboo haadha manaa kan Oneesimoos jechuudha Feeben kan Faranjis keessa jiru Cawaaka Alabee Elsabet Karoosaa Qanaatu Karoosaa Nasiise Liibaan keessa jiru uumaan baay'eedha. Urgee Gaamtaa kan Addis Abebaa keessa kan jiru Gumeesh Wolde Mikaa'el Abebaa Kifleksii Astaa Wolde Maariyaam baay'eedha isaan. Kees Baakiree keessi ishee tokkoffaa biyya kana keessa.
Seenaa dubartoota kanaa hundumaa walitti qabdee barreessiteetta. Afaan maaliitiin barreessite?
Afaan Ingiliziin barreesse garuu afaan Amaaraa afaan Oromoo hiikameera ammaa.
Seenaa dubartoota kanaa barreessuuf maa inni wanti si kakaase?
Yaadi sana waggaa lama sadii dura argadhe yeroo sana seenaa kan maatiin luuta ture. Isaan waldaa Afrikaa keessa kan jiru waa'ee seenaa waa barreessuu qabna. Warra dhiiraa duwwaa miti Maartin Luuterii haadha manaa qaba ture isheen cimtuudha. Isinis warra dubartootaan qabdanii gaafatani. Kanaa gaafii sana karaa makaan Yesuus dhufee achuma nama dubartoota wajjin haasa'ee nuyi nama hin beeknu naan jedhani. Atamitti akkas ta'uu danda'an jedhe. Seenaa silayyuu beekaa fedha kooti waan ta'eef. Asxaqaan hojjetiin asisiiliifaman nama baay'ee jiru. Erga kanan jedhee isaan dhugumaan beekani. Yoo barreessuu dhabne. Waa'ee seenaa isaanii haadhumaasaa gaafataman jedhe. Eenyu kana barreessuu danda'u? Namaan beekna ani barreessuun qabaa kan fudhadhe.
Ragaawwan eessa argatte? Ragaawwan barreeffamaa dookumentiiwwan garaagaraa eenyurraa argatte?
Warra Siwiidinii yommuu isaan dhufanii biyya kana dhufanii waggaa dhibbaaf shantamaa dura gara caalaa Masawaa turanii isaanii waan baay'ee godhani. Achi jalqabanii biyya keessa lixuu hin danda'ani. Yeroo sana Minilik Indoowee rakkina baay'ee ture waan ta'eef karaa Oromoo deemuu barbaadani gara jalqabaa. Achuma nama akka Oneesimoos bilisummaa kennaniif barsiisani. Dubartootas akkasuma akka asxaqaanuu fa'a. Erga achi deemuu hin danda'anii macaafa hiikanii karaa afaan Oromoo macaafa erganiif waraana gadee wajjin. Waggaa soddomii shan booddee gara nama gara biyya walgaa erganiif. Ergasii waan baay'ee dhufe. Jijjiiramaa baay'ee dhufe. Tokko isaan argadhe Siwiidinii keessa waan baay'ee caafame. Isa kana tokko isa Duudur. Isa booddee fira isaaniin gaafadhe.
Eenyu fa'aa jira amma lubbuudhaan?
Kees Baakoree dhaabaa fakkeenyaaf jiru. Addis Ababaa jiru. Soofii Gebreyesus ishee Luuterin World Federation alaaf isaanii. Elsabet Guultii hawaasa jirti. Yeroo Beyyeenee Addis Ababaa jirti. Qanaatu Karoorsa haadha manaa keessaafaa jiru Ameerikaa jiru. Kan isaanii seenaa isaaniis barreessineera.
Afaan Oromoo qofaa beektamoo afaan biyya kana keessaa afaan kan biraa kan dandeessus jira?
Afaan Oromoo duwwaa.
Xiyyeeffannoo maaliif itti kennite? Maaliif afaan Oromoo barbaadde?
Oromoo biraan ture isaan gidduun jiraadhe kanaafis afaanuma isaaniin bare.
Hawaasa kana keessa jiraachuu akkamitti ibsita? Miira akkamii qaba?
Gaariidha natti tola. Nama baay'ee keessumsisu. Yeroo nama tokko du'ee. Baay'ee jajjabeessu innis baay'ee gaariidha. Biyya keenya wanta akkasii hin qabnu. Nama yoo dhiphattee. Gagaaruu yaaluu innis baay'ee wanta gaariidha. Isaan baay'ee warra waan baay'ee hin qabanii waliif hiruu. Isas baay'ee natti tole.
Dhumarratti tun hin dubbatiin hin xumuruu ergaan dabarsuu barbaadanis yoo jiraate carraasaas ni fakkennu.
Yaa biyya kana nuyi si'a baay'ee warra baadiyyaa keessa kan jiraatanii akka beekumsa gaarii hin qabanii ni ilaalu. Warra mana barumsaa deemanii duwwaa. Garuu akka biyya Jarmanii keessa yoo ni ilaale amma beekumsa warii durii waan baay'ee guddaa qabu. Waa'ee fayyaa namaa, waa'ee sammuu namaa, waa'ee qoricha naannoo sana kan jiru beeku. Kanaafis nuyi yommuu ilaalu gara fuula duratti yommuu ilaalame gara yuunivarsiitii gara mana barumsaa duwwaa ilaaluu hin qabnu. Wanta Itoophiyaa keessa jira. Saba baay'ee jira baay'een isaanii waan baay'ee of keessaa qabu. Isa kana yoo gadi ilaanneef baay'ee gaariidha. Biyya tokko waan ta'eef wajjin jiraachuu hubannoo wal hubachuus qabna. Ulfina waliif kennuu qabna. Wal kabajuu qabna.
Yaada naaf kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatoomaa isinis fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya kanumaan xumurra wixata walitti deebina sagantaa idileetiin kan sanbataaf dilbataa immoo dhaggeeffachuun dagatina nagaatti.